kumva radiyo ijwi ry'amerika turabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera isaa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru duhereye muri repubulika demokarasi ya kongo abantu bitwaje intwaro bataramenyekana mu mpera z'iki cyumweru bishe abantu babiri mu mujyi wa uvira mu ntara ya kivu y'epfo amakuru ijwi rya amerika rikesha inzego z'umutekano muri ako gace ni uko abakekwaho icyo cyaha batari bafatwa inkuru irambuye turayikesha mugenzi wacu vedasite ngabo uri uvira ababishwe barashwe n'ibwande bya mungu umuturage w'umunyekongo na juma umurundi tutabashe kumenya irindi zina rye gusa yavuye i burundi aza gutera ibiraka muri congo jean claude haruna ni murumuna wa nyakwigendera bwande bya mungu avuga yuko mukuru we yishwe n'abantu babiri bari bambaye imyambaro y'igisivire bari bihishe ku modokari bamurasa ari gushira itara muri soki batimwe mbamba nawe n'umwe mu bakozi bari mu kabara barashwe baguyemo hari saa mwa twicaye bwenda araza bwenda yadusanze aho twicaye twese abakozi tubona ariko arakomanda inzoga tuvuga ati kora upatiro tumuhe icyubahiro tuhave tugende twicare ahandi nta muntu ashobora kwicara n'umupatiro kandi ataduhamagaye nca turahava bari batatu yari bwende tuko na fundi nca turabavamo tugenda kuje hariya kuriya ntebe hariya hejuru hari hafi nk'iminota icumi tuhavuye tugiye kwicara uruhande rwa twenyene amasura atangira kuvuga avuze atanguye kugabanuka vuba tujya kuraba umubyimba ngaha bimeze nyine nk'ibyaheze tujye bashaka kwita amasura ajya hejuru yo gukangamana n'ubundi dusubira muri ya shambere twari turimo turiyugarana byagenze umusanga yapfuye twasanze ari bwende yapfuye aha jesi naje kuraba umubyimba twaciye tuguma indani dufise ubwoba ko tudashobora gusohoka tubaje ko abasoda bari benshi ijwi rya amerika ryabonye abaturage barimo abanyekongo n'abarundi bashyira mu modokari imirambo y'abarashwe ngo bayijyane mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya uvira bavuze yuko umwe mu baguye aho yari nyirikabare naho umurundi bari kumwe yari asanzwe akora akazi ko gusatura amabuye hari isaha imwe n'inusu z'ijoro niho twakumva amasasi avugira mu kabari twe twari hafi yaho tumera nk'abahundagana gatoya ariko mu nyuma turabazanya tumva umugenzi nawe nyine arimwo ariko akaba yapfanye n'ubu urongoye ako kabare ari we bita bosi mwene akabare yego niyo makuru twaraye twe tuzi uyu mugenzi akazi yakora yakwisomamwo aha nyine nkuko natwe tubayeho ngaha nyine twisomamwo yego hama kuba yahuye n'urwo rupfu nuko nawe yari aho hafi y'ako kabare abo bantu bavuye gukora iryo bara baza birukira aho yari ahagaze aho yari ari baca bamuhitana nawe aho yari ari nawe aca abigiramo abaturage batuye kara bavuga ko batunguwe n'uburyo abantu bashobora kwicwa muri metero zigera kuri zibiri n'ahari ibirindiro bya gisirikare biri kara ariko ntihagire icyo bakora gusa nyuma y'urupfu rw'abo bantu babiri mu ijoro umuyobozi wa gisirikare muri buvira koroneri cuma yagezeho kara ariko ntibabona bishe abo bantu umuvugizi wa gisirikare muri aka karere kapiteni diodone kasereka avuga yuko hari abantu babiri bafashwe bari gukorerwa amatohoza ku rupfu rw'abo bantu babiri bapfuye umuyobozi wa sosiyete sivire muri uvira andre byaduniya yifuza yuko abashinzwe umutekano bajya bakorana n'abaturage mu gukumira ubugizi bwa nabi bugenda bufata indi ntera muri uvira ahaguye abo bantu muri grupema ya katara lokarite ya rutemba hasanzwe haranga umutekano mukeya umwaka ushize mu kwezi kwa cumi na kumwe abantu bitwaje imbunda bashimusa umwana w'umukobwa mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka bashimuta umugore ndetse banyaga n'abagenzi bari mu modokari ivuye i bukavu nk'uko byemezwa na kiza tiniko umuyobozi w'urubyiruko muri kavimvira vedase ngabo ku bwaragijwe igihe amerika buvira mutara kivu y'epfo tuve muri kongo tujye mu burundi amafaranga y'imisoro ava mu bucukuzi bwa zahabu n'andi mabuye y'agaciro atinjira mu kigega cya leta nk'uko bikwiriye ikigo cy'igihugu obr gishinzwe imisoro n'amahoro kirashaka gukosora icyo kibazo reka ibindi tubibaze mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru uri i kigali mu rwanda igisata co kwimba inzahabu n'ayandi mabuye y'agaciro nico cabwirizwa kwinjiriza leta amafaranga menshi nk'uko bivugwa n'ikigo obr kijejwe gutoza amakori n'amatagisi gusa ico kigo gitangazwa n'uko atariko bimeze ico kigo cerekana ko babwirizwa kwinjira n'imiburiburi ayarenga miliyoni zitanu y'amadolari ya amerika ariko kubu atari igice cayo cinjira ni muri iyo ntumbero guhera ku munsi wa kabiri gushika kuri uyu wa gatanu icyo kigo catunganirije inyigisho abakora muri ico gisata c'inzahabu standing ndakumana umuvugizi wa Obert yabwiye ijwi ry'Amerika ko ari mu ntumbero yo kwigisha amategeko abakora ako kazi kugira ngo bashobore gutanga amakori n'amatagisi menshi amategeko agenga amakore n'amatagisi aheruka guhinyanyurwa na cyane cyane mu gisata cyo gucukura ubutare n'agataka izo nyigisho zigamije gushyira ku gihe abo batanga kore bo muri icyo gice cy'ubutare kugira ngo bamenye ibyo bategerezwa mu byerekeye amategeko ajyanye n'itangwa ry'amakore n'amatagisi ufatiye ku mirimo bajejwe iyo gucukura no kudandaza ubutare intara z'uburaruko cyane cyane intara ya muyinga yatowe kuberamo izo nyigisho kubera ari yivamwo inzahabu nyinshi kuruta ahandi abakorera akazi ko kwimba inzahabu muri komine butihinda imwe mu zigize intara ya muyinga yimbuka inzahabu kurusha ahandi bo bavuga ko gutanga amakuru n'amatagisi atavyo bazi uwimana jean claude arongoye urunani rw'abo bimba inzahabu koperative kundakazi avuga ko ico bo bazi ari amafaranga batanga mu kigo kijejwe kugenzura ubucukuzi bw'inzahabu gusa novuga yuko twebwe duhohotewe turi abantu batoya dushobora nawe kuri iryo kori kandi gusaba turi have kurusata depase nini baturihira ni ukuvuga n'ibyo bitanu by'amadolari cyangwa iyo duruwa fikise 600 dolari na n'utundi n'utundi no muri environnement twarabibiha bakatubwira yuko ata kintu na kimwe tuzosubira kuriha ari uko bazoza barakura k'iyo vergo gusa ibindi byose akaba bazobyimenyanira namwe bwo mu bintu by'amakori rero uno munsi twumvise ikindi gishasha ugaca usanga hariho amafaranga bo barekipe kandi atari bo babyimbye izo nzahabu atari bo bazimbye izo nyigisho zaratumiwemwo n'abajejwe intwaro kuko ari bo babwirizwa guhimiriza abanyagihugu kugira ngo batange amakori n'amatagisi uyu ari mu nama mpanuzi wa jambo ya komine butihinda abona ko umuti ari uko amategeko yo gutoza amatagisi mu bimba amabuye y'agaciro yomenyeshwa abo vyega twibaza ko abantu bamaze kumenya amategeko abakora icyo gikorwa wosanga bagwiriye mu ntumbero y'uko amatagisi n'amakori agwira biragaragara ko hariho amatunga kama twahawe n'imana mugabo ntiyinjiza umwimbu cyane nk'uko byategezwa kugenda kuko urabye nk'imisozi imwe imwe usanga irimo amabuye y'agaciro erufuramiki iyi misenyi amakariyeri usanga henshi atarimo aracukurwa ku kubera abenegihugu bari kuyacukura usanga batazi amategeko avyerekeye abagwanya ibiturire bobo badoma urutoki kw'ico gisata ciziziwe n'ibiturire gusa kuri mikoro y'ijwi ry'amerika gabriel fyiri atwara ishami oricom ryishinze kurwanya ibiturire abona ko ari cyo gituma ico gisata c'ubutare ata kinini giterera mu butunzi bw'igihugu usanga leta n'igihugu bironka ubusa ugaca usanga abantu bari mu gisata c'ubutare nibo bunguka cane gusumba nk'ubu ndabaha akarorero mu mwaka uheze leta yavuze ko yashoye ibiro uh, hafi amajana atanu birenga gatoyi by'inzahabu mugabo ku isoko mpuzamakungu ibyo Burundi bwashoye birenga itoni zibiri umuntu yaca yibaza none eh, hafi ibiri igihumbi n'amajana atanu by'inzahabu byagiye hehe amafaranga yavyaciye aja hehe igisata rero c'inzahabu n'igisata kirimo ubusuma kirimo igiturire cyo rwego rwo hejuru kandi ntituhava twibaza neza yuko bamwe bamwe bari mu butegetsi n'abari bwegereye bari kure yabyo cyane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ubushikiranganji bw'ubutare n'agataka bwerekanye ko bwinjije mu kigega cya leta ayarenga imiliyaridi zitandatu yaba ikigo br cyo kimwe n'ishami oricom rirwanya ibiturire barahuriza ko ayo mafaranga ari make ugereranije n'agaciro k'inzahabu ku isoko mpuzamakungu byekirave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
mbahaye ikaze mwe mwese mwashyize urushinge rwa radiyo zanyu ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi ry'amerika uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe by'umwihariko uko wabungabunga ubuzima bwawe bwo mu mutwe muri iki gihe isi yose ihanganye no kurwanya icyorezo cya covid cumi n'icyenda ni ikiganiro mukurikira buri gihe mu masaha nk'aya byagariwe na nigeneroje mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma muri studio muri kumwe nanjye nicole giraneza mbahaye ikaze mu kiganiro cya none
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
ibihe bidasanzwe turimo bifite ingaruka zikomeye ku nzego zitandukanye z'ubuzima bwa muntu iki gihe umuntu ari mu bihe bidasanzwe bituma atakaza ibyamuhaga icyizere cy'ubuzima agatakaza ibyo yamenyereye gukora buri munsi ndetse n'ubusabane bwe n'abandi bukagabanyuka icyorezo cya virusi ya korona hari abo cyagizeho ingaruka mu buryo bw'imitekerereze bitewe n'imibereho cyabasanzemo bamwe bikanabagora kwiyakira bakabaho bahangayitse urugero ni umubyeyi w'abana babiri witwa uwimana anyesi ufite imyaka mirongo itatu n'ine akaba atuye mu karere ka ngoma avuga ko iki cyorezo cyamuteye umuhangayiko ukomeye kuko yari yiteguye kubona akazi ariko byicwa n'umwaduko wa covid cumi n'icyenda watumye amashuri afungwa maze ubuzima bukagora umuryango we cyane dore ko avuga ko n'umugabo we nawe nta kazi afite uretse gushakisha hirya no hino ni kuri mikoro ya mugenzi wacu noel manishimwe
ndi mu rugo rw'imana nyesi umubyeyi wo mu karere ka ngoma agiye kutuganirira tubwire uko byamugendekeye akimara kumva ko icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyageze mu rwanda uwimana tubahaye ikaze mu kiganiro ejo murakoze cyane ndabashimiye kuba mudusuye hano mu rugo iwacu nk'uko mwabivuze nitwa uwimana anyesi icyorezo cya covid cumi n'icyenda nkimara kumva ko cyageze mu rwanda natangiye gutekereza byinshi cyane ariko by'umwihariko ubwo hafatarwa ingamba zo gufunga ibikorwa runaka ubusanzwe ngewe nize ubwarimu sindabona akazi ubu ngubu ariko hahise hafungwa ibigo by'amashuri abanyeshuri barataha icyo gihe natangiye gutekereza ese ejo hanjye noneho bizarangira gute bizagenda gute ko amashuri cyangwa se aho nari nteze akazi ko bahafunze ariko numvaga ko ari ibintu wenda bizaza bikamara ukwezi kumwe amezi abiri wenda bikarangira ariko kugeza na n'ubu ngubu urabona ko icyorezo cyo gikomeje gufata intera na n'ubu ngubu amashuri ntarafungura ukimara kubyumva bwa mbere byakugizeho izihe ngaruka mu buryo bw'imitekerereze waba byakiriye ute ko icyorezo cyageze mu rwanda byaramuhungabanyije cyane byaramuhungabanyije cyane kuko nari narakoze ikizamini cy'akazi niteguye ko wenda amanota bayashyiraho hagaragara nkajya mu kazi ubwo natangiye gutekereza se ko bafunze ibikorwa harimo n'amashuri harimo n'aho niteze kuzakura akazi bizagenda gutangira gutekereza ese amafaranga yo gukodesha y'ubukode ndayakura hehe ibyo bintu byatumye mu mutwe wanjye ntaba sitabure ubu uracyahangayitse uracyagira ibibazo mu bijyanye n'imitekerereze ku kudasinzira n'ibiki biracyakubaho biracyahari cyane kuko urumva icyabiteye ntabwo kiragenda kiracyahari niba nta kazi mfite kurya ari ikibazo umwana akeneye kubona umwambaro umwana akeneye kubona icyo gikoma noneho gutekereza ikintu nafitiye igisubizo sinzi ngo ni ryari amashuri azafungura iyo ubona nta gitoki kiri mu nzu umunyu ntawe uhari nta muceri nta bugari buhari nyir'inzu ukwezi kuzashira azakubwire ngo nishyura amafaranga y'inzu urakodesha ibyo bintu iyo byonyine biri mu mutwe wawe ntabwo bishobora gutuma usinzira none se wima ubyitwaramo gute ubu ngubu uri kubigendamo gute niba nkubwira yuko nta kazi mfite ubu ngubu ni ibiraka umuntu agenda abona nabyo umuntu atavuga yuko bimuhereza amafaranga ahashobotse yo kuba yatunga umuryango rimwe na rimwe umuntu ashobora kurya rimwe ku munsi gusa wenda nitugira amahirwe wenda amashuri azafungura vuba turebe yuko abatsinze badushyira mu myanya ariko urabona ko biracyagoye cyane ku mibereho hari uburyo wumva wafashwamo wenda mbonye akazi byaba ari byiza kuko byatuma no kubona wa mwanya wo gutekereza cyane nabyo bigabanuka ariko igikenewe muri ino minsi ni ukugira ngo umuntu abone imibereho abone ibyo kurya ariko iyo wicaye uzi ngo ntabwo uri bubone icyo ugaburira abana bawe nkubwije ukuri ko n'ibitotsi kubibona ntabwo biba byoroshye
reka tugushimire w'imana nyesi ku kiganiro cyiza udusangije murakoze cyane namwe kuba mwadusuye
arakoze uwimana nyesi kudusangiza ubuhamya bwe atubwiye ko nyuma y'uko bimwe mu bikorwa yari ahanze amaso bifunzwe yahuye no guhangayika gukomeye nubwo bimeze bityo mwiyumviye ko agerageza gukora ibiraka kugira ngo abesheho umuryango we mu gihe agitegereje kuzabona akazi iki cyorezo n'ikigenza make iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mushobora no gukoresha iyi nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri watsapu mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter mwandika ejo youth echo mu ijambo rimwe muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye christelle w'icyeza akaba agiye kutugezaho bumwe mu butumwa bwamaze kumugeraho muri iki kiganiro christella umwanya ni uwawe urakoze cyane ko mu mwanya rero bakunzi mudukurikiye ngiye kubagezaho ubutumwa mumaze kutugezaho kuri iyi ngingo ya none reka ubutumwa mbuhere kuri niyirora emmanuel uherereye mu karere ka nyanza aho yagize ati ingaruka za covid cumi n'icyenda mu buryo bw'imitekerereze nko ku banyeshuri bitakarije icyizere bigira mu kwishakira imirimo ubushomeri bwariyongereye kuko ahubwo abakoresha bo kongera abakozi barirukana naho ezekiel uherereye mu karere ka nyamasheke yagize ati ingaruka z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu buryo bw'imitekerereze ni nyinshi cyane harimo nko guhora bumva bari mu gihirahiro cy'igihe korona izarangirira kwiheba kuko n'uvuga kwihangira umurimo usanga bigoye kuko ubucuruzi nabwo bwahungabanyijwe na covid cumi n'icyenda reka ubutumwa mbuhinire kuri jean uri i kigali aho yagize ati icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyagize ingaruka nyinshi ku mitekerereze ya muntu bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ubutumwa amaze kwakira n'ubu ariko namwe mwakomeza mukabwohereza ndakomeza mbwakire tuzabuheraho ubutaha kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mushobora no gukoresha iyi nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri watsapu mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter mwandika ejo youth echo mu ijambo rimwe guhura n'ikintu kije gitunguranye nk'icyorezo cya covid cumi n'icyenda bigira ingaruka zinyuranye zirimo guhangayika ndetse no kumva ujagaraye mu mutwe iki cyorezo kandi cyaje mu gihe ubushakashatsi bwakozwe mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani n'ishami rishinzwe ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima rbc bwerekanye ko abanyarwanda cumi na babiri ku ijana basanganywe indwara y'agahinda gakabije umunani ku ijana bakaba bafite ubwoba bukabije ndetse abagera kuri kane ku ijana bakaba bafite ihungabana kuba icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyaraje ntawe giteguje rero birumvikana ko cyanagize ingaruka mu byiciro bitandukanye birimo no gukururira bamwe ibibazo bifitanye isano n'indwara zo mu mutwe zirimo ubwoba agahinda gakabije kandi gahoraho n'ibindi mu gushaka kumenya uko aba bantu bafashwa muri ibi bihe guhangana n'ingaruka z'iki cyorezo ku buzima bwo mu mutwe mugenzi wacu ishimwe honore yaganiriye na madamu therese uwitonze inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe clinical psychologist and therapist ukorera muri health dignity foundation mu karere ka huye maze atanga inama kuri iyi ngingo ni ikiganiro bagiranye ku murongo wa telefone harimo nyine indwara y'icyoba harimo indwara y'agahinda gakabije reba nk'uko gupfusha abantu mu buryo butunguranye guhomba ibintu byawe hari abakoraga ubu babuze akazi hari abicururizaga bikoreraga babuze uko bakora uko gutakaza rero ibintu uko gutakaza abantu bigira ingaruka ku buzima bwo mu mutwe hari aho rero noneho binagera no ku rwego rw'aho abantu bashobora no gutekereza kwiyahura nabwo icyo ni ikindi cyiciro nanone kovide nayo yaje ari undi mutwaro wiyongeraho uwahuye n'iri hungabana cyangwa se wagize ibibazo afashwa ate umunyamwuga ni byiza ko aha amakuru umukiriya kugira ngo amenye iyo ndwara hakiri kare ibyo ashobora wowe kwikorera akabikora agakumira ibyo agomba gukorerwa n'inzobere nabyo akamuteguraho uko bazafatanya urwo rugendo ibiganiro bigamije kuvura hagakurikiraho kuba yapima akareba ese uburwayi umukiriya we afite bufitanye isano na kovide cumi n'icyenda ku kihe kigero akamukorera sekodiyaginozisi kugira ngo arebe niba kuko afite uburwayi cyangwa atabufite navuga rero yuko ngewe abo mperekeza bose muri rusange ni abo mirongo irindwi na batandatu icyorezo kiracyahari turasabwa kwiga ku bana nacyo n'inama kimutanga zigamije kwirinda ibibazo bifitanye isano n'ubuzima bwo mu mutwe muri ibi bihe turimo byo guhangana na covid cumi n'icyenda mu by'ukuri icyorezo turacyari kumwe nacyo ari abanyamwuga ari leta ari abanyarwanda muri rusange namwe banyamakuru ngira ngo iki ni cyo murimo namwe niyo ntwererano yanyu kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe ingaruka za kovide ku buzima bwo mu mutwe bityo bashobore kwirinda abarwaye kandi nabo bashaka ubufasha hakiri kare bazi n'aho babushaka arakoze madamu therese uwitonze inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mushobora no gukoresha iyi nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri whatsapp mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter mwandika ejo youth eco mu ijambo rimwe inshuti bakunze b'ikiganiro ejo tugeze noneho mu mwanya wo kumva ikinamico sigasira reka tuyumve turagaruka mu kanya dukomeza n'ikiganiro
iyumvire igice cya cumi cy'ikinamico sigasira duherukana nkusa akomeje urugamba rwo kwirinda abamugenderera n'abamwegera badakarabye intoki metode we asobanura iby'igihuha cy'urukingo ruri kugeragerezwa ku birabura bimeze bitubu wicikwa
ariko kayite karame wahagera ureka gukwirakwiza ibihuha nte kandi se ibi mbonye wapositinze kuri watsapu mfitiye gihamya
shamu metode nanga ko wigiranye ndabizi birazwi rwose ko korona yakozwe n'abanyamerika bakayohereza ubushinwa bagapfa nk'isenane bataramenya ibyo ari byo bamara kwishyira muri laboratwari yabo bakayivumburira umuti barangiza bakayongerera ubukana bakayohereza abanyamerika ikabasya itanzitse ikabamara nkatsetse urabihakana uhereye
ubu rero cya rutare bose baba bifatiye ngo niwo z'amakuru kandi ari ibihugu niba ubihakana se korona yaturutse he nzi ko ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko korona yaturutse mu ducurama ibyo bindi rero sinzi aho bikura
erega ukaba urabinyemeje none nyamara na bamutoni numvise ariko babivuga mwese ntimuri kimwe se mwagiye muvuga ibyo mwahagararaho
wowe se ubihagazeho yego
ese ruzinda ndakumva ubundi ko wambwiye ko tuzatungwa n'inka n'imirima yacu hari igitekerezo waba ufite ku bijyanye n'uko tuzabibyaza umusaruro ngo numve ko duhuza ariko mukesha nawe urasetse ubu ntuzi ko inka ibyazwa umusaruro cyangwa uko wabyaza umusaruro imirima nyine nifuzaga ko tubiganiraho nanjye nkakubwira icyo ntekereza mbese nyine tugashyira hamwe
papa baraguhamagaye utike mwana barampamagaye aha muke sinakubwiye tayari ubu abashoferi dukorana batangiye kunkumbura ninde umpamagaye mwana we handitseho icyuki matirida yo karagasuye wamushebwa sinakubujije umfatira telefone tokamva mu maso wake toto
icyuki matirida se nacyo murakorana ra
wikarite alo alo
mukanya ryikutse wari umubyeyi ngo iki ko ntakumvaga neza kayite nkusi nakubwiraga ko ngukumbuye ndagukunda cyane nkusi urumva rero kugukumbura ko atari igitangaza ntabwo ari buri muhungu wese nafasha nkusi biterwa n'uwo ari we kuri jye kuko nkwiyumvamo bitari uburyarya mereza iyo telefone waryohewe urumva ukuntu hakahanishije mu bugambo mu bugambo bw'amafuti
ariko mama wampaye telefone yanjye ubwo uhinca puri iki koko nayo ikuguriye ngo ujye ubona uko wiga muri iki gihe cyaguma mu rugo mukobwa aha none ubwo iri kugufasha gusamara ndayigurisha nguremo agatungo yego ko hereza
dansi irariye karungu kwa ruzindana naho icyuki matirida kirarikoze naho ubutaha reka twese hamwe dusigasire amagara yacu ntaba ari njye cyangwa wowe ukwirakwiza kovide cumi n'icyenda kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe mushobora no gukoresha iyi nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri whatsapp mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter mwandika ejo youth eco mu ijambo rimwe nyuma yo kumva ikinamico sigisira reka noneho dufate umwanya muto twumva indirimbo ya dani vumbi afatanyije na bruce melody bise umugozi turagaruka mu kanya twumva ibitekerezo mwatugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
imbaraga ni nkeya mu mutima wanjye ikinigani cyose amarira arashoka Yoo, ntabwo ngukangisha uyu mugozi wo kwiyahura n'ubundi ubu buzima kububamo ntagufite sinabishobora Oh. ntabwo ngukanga nkubanguke bwangu ngo nkurebe bwa nyuma ahubwo ubu buzima urabubazwa ngiye kuko wambabaje ah. Elelelele. Yala mama, ndananiwe ndagiye. Elelele mama. Yala mama, urabeho nakunze. Ibyo wakora byose ugerageje none ukaza wirukana sinaba nyigiye ibyo wakora byose ugerageje none ukaza wirukana sinaba nyigiye narakwinginze cyane ngo wibere uwanjye ubukene buranga ubura kwihangana nari nararahiriye kugukunda ubuzirahezo nakoraga cyane gushaka agafaranga kazadutunge nakundaga kukubwira ko nutankunda njye nziyahura Oh. ukagira ngo ndabeshya ukagira ngo ntabitinya none birarangiye Ah. imbaraga ni nkeya mu mutima wanjye ikinigani cyose amarira arashoka Yoo, ntabwo ngukangisha uyu mugozi wo kwiyahura n'ubundi ubu buzima kububamo ntagufite sinabishobora Oh. ntabwo ngukanga nkubanguke bwangu ngo nkurebe bwa nyuma ahubwo ubu buzima urabubazwa ngiye kuko wambabaje barakoze bagenzi bacu b'i kigali mu rwanda batugejejeho ikiganiro ejo nshuti muduteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha kumi n'ebyiri muraza gukurikirana ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye jeffrey mutagoma washyize hamwe ibiganiro ni fatu alimasi karara